Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda no kuri metero mirongo ibiri na kabiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'Amerika mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe nanje oriane itanga ishaka ngiye kubashikiriza amakuru ikaze mwese kuri uyu wa kabiri mu gisagara cya uvira kiri mu buseruko bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo hatanguye umugambi wo gukingira abantu indwara ya kolera igituma cyane cyane ni utuzu twa sugumwe amatuwarete tuwarete nka kiromoni hariho makaritiye menshi bakoresha amatuwarete yitwa mugono
uyu ni umwe muri bamwe mu banyagihugu b'ibuvira u rwanda rwashyize ahabona ikirangaminsi cy'amatora ategekanijwe mu kwezi kw'indwi k'umwaka uza kuri uyu wa kabiri inama rusange y'ishyirahamwe mpuzamakungu yategekanije inama yihuta yo kwihweza ukuntu agahengwe kotangura buno nyine mu ntara ya gaza perezida wa ukraine volodymyr zelensky ari i washington dc ku mugwa mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika mu rugendo rufise umugambi wo kuraba uko amerika yokomeza guha imfashanyo igihugu ciwe mu ntambara ikigwana n'uburusiya ayo rero ni amwe mu makuru twabateguriye avugwa hirya no hino ku isi n'ayandi turayabafitiye mu karere ikaze neza ayo makuru tuyatangurire kuyavugwa hirya no hino ku isi kuri uyu wa kabiri inama rusange y'ishyirahamwe mpuzamakungu onu yatangaje inama yihutirwa yo kwihweza ukuntu agahengo kotangura buno nyine mu ntara ya gaza ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirindi uyu mwanzuro urasa neza n'uw'inteko ya loni ishinzwe umutekano ku isi yaburijemo ku wa gatanu w'icyumweru gishize kubera veto ya leta zunze ubumwe za amerika uvuga ko isi ihangayikishijwe cyane n'ibyago byugarije intara ya gaza n'abasivile ba palestina urasaba impande zombi guhagarika vuba imirwano gufungurira amayira abatabazi no kurengera inzirakarengane zose abanyayisirayeli n'abanyapalestina mu rwego rw'amategeko mpuzamahanga urasaba kandi umutwe wa hamas kurekura vuba na bwangu nta yandi mananiza abo yagize ingwate bose imyanzuro y'inteko rusange ntifite ingufu z'itegeko nk'iy'inteko ishinzwe umutekano ku isi hagati aho ku birebana n'ibibazo by'abasivili umuyobozi w'ishami rya loni rishinzwe impunzi zo muri palestina philippe lazarini yagiye kureba uko byifashe muri gaza kuri uyu wa kabiri avuyeyo yatangaje ko ntaho batari ati bari hose no mu mihanda nta kintu na kimwe bafite bakeneye buri kantu kose nanone ati ishyano ryiyongera buri munsi
rakoze thomas kamirindi perezida wa ukraine volodimir zelenski ari ino i washington dc ku mugwa mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika urugendo rufise umugambi wo kuraba uko amerika yobandanya guha igihugu ciwe imfashanyo mu ntambara igihugu ciwe kikigwana n'uburusiya ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirindi umukuru wa Ukraine yageze mu murwa mukuru wa amerika ku wa mbere yabanje guhura na minisitiri w'ingabo lloyd austin na bamwe mu basirikare bakuru b'igihugu maze ajya gusura kaminuza yigisha ibyo kurengera igihugu national defense university mu ijambo rye yahavugiye yavuze ko yizeye ko amerika itazabatererana the whole world is watching us
perezida zelenski ati isi yose iduhanze amaso itegereje kureba amaherezo y'ibihugu byigenga niba bizakomeza kubaho mu bwisanzure cyangwa se niba bizigarurirwa ikirere ntiyigeze icika intege kandi ntizigera itezuka tuzi icyo tugomba gukora mukwiye kutwizera natwe turahamya ko dukwiye kubizera kuri uyu wa kabiri perezida zelenski arabonana n'abayobozi ba congress inteko ishinga amategeko bo mu mitwe yombi mu ngoro yayo capitol nyuma arajya muri maison blanche kuganira na mugenzi we joe biden hose aragenzwa no gukora uko ashoboye kose kugira ngo abumvishe ko Ukraine ikeneye rwose cyane inkunga y'Amerika perezida Biden arasaba Congress ingengo y'imari nshya y'amadolari miliyari mirongo itandatu n'imwe yo gufasha Ukraine mu ntambara uburusiya bwayigabyeho abo mu ishyaka rye ry'abademokarate barabishyigikiye ariko abo batavuga rumwe bo mu ishyaka ry'abarepublikani ntibabikozwa leta zunze ubumwe za amerika iramutse itanze iyi nkunga nshyashya yaza yiyongera ku madolari miliyari ijana na cumi n'imwe imaze guha Ukraine kuva uburusiya buyiteye ku itariki ya makumyabiri na kane y'ukwezi kwa kabiri ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri naho kuva icyo gihe bibaye uruzinduko rwa gatatu rwa perezida zelenski i washington ubwa mbere yaje ku buryo butunguranye mu kwa cumi na kabiri k'umwaka ushize ubwa kabiri byari mu kwa cyenda k'uyu mwaka
Murakoze Thomas Kamirindi Eh, kuri uyu wa kabiri mu gisagara ca Uvira kiri mu buseruko bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo hatangujwe isekeza ryo gukingira abantu ingwara ya kolera iryo sekeza ryatangujwe ku mugaragara n'ubushikira- ku mugaragaro n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu mu ntara ya Kivu y'Epfo ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Vedast Ngabo iyi gahunda yo gukingira abantu korera yatangiriye mu mujyi wa uvira yatangijwe na minisitiri w'ubuzima mu ntara kivu y'epfo kinja mwendanga hafi y'umugezi wa kalimabenge uyu muyobozi wari werekejwe n'abakozi b'ishami rya roni ryita ku buzima ndetse n'abayobozi b'uturere twa fizi na uvira babimburiye abandi mu guhabwa uru rukingo rwa korera minisitiri mwendanga avuga yuko icyo cyorezo cyibasiye uturere tw'ubuzima dutandukanye Notre gouvernement, avec l'appui de l'Organisation mondiale de santé, l'OMS, organise durant cinq jours leta yacu itewe inkunga n'ishami rya loni ryita ku buzima rya oms yatangije gahunda y'iminsi itanu kuva tariki ya cumi na kabiri kugeza tariki ya cumi na karindwi z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu gahunda yo gukingira abantu korera muri utwo turere tw'ubuzima mu rwego rwo kurokora ubuzima bw'abantu ndetse no kuyirinda iyi gahunda yo gukingira abantu korera izagera ku barenga miliyoni n'ibihumbi magana abiri bo muri utu turere tw'ubuzima twa fizi uvira minova ndetse na shabunda Si Uvira, Milombe et Chabunda recevront les vaccins bamwe mu batuye mu karere k'ubuzima ka uvira basanga iyi gahunda yo guhabwa urukingo rwakorera ari ingenzi kuri bo bitewe n'uko muri ibi bihe uyu mujyi wibasiwe n'imyuzure utuma bakoresha amazi mabi Ibi- igituma cyane cyane ni utuzu twa sugumwe ama- amatuwarete tuwarete nka kiromoni hariho makartier menshi bakoresha amatuwarete yi- yitwa mugono amatuwarete ya mugono nta nta profondere agira mm, a- insazi ziraso- zirasohoka muri muri tuwarete zikaja mu nzu iki- iki- imbavu ya kabiri hariho abantu benshi banywa amazi ya, ya Tanganyika kandi ayo mazi aba arimo arimo um, in- ntuzeye mm, ayo mikorobe aba ari mu mu mikorobe ya, ya, ya kolera ikibazo cya gatatu ni ubukene bw'amazi iyi gahunda yo gukingira abantu mu karere k'ubuzima ka fizi iteganyijwe no mu nkambi ya mulongwe irimo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi icumi abayituye basanga uburyo bwiza bwo kurwanya korera ari uko ikibazo cy'amazi n'imisarani byabonerwa umuti tugiye kuraba nk'amazi tunywa icambere coco ni amazi y'ibipoma ibipoma navyo imvura igize iminsi igwa ari nyinshi urumva ni hatari naho nyene ico gipoma kugira ngo kiboneke ni ukugwana ni ukugwana kugira ngo amazi ashobore kugirane kuboneka kubera ko amazi akenye mu nkambi nta mazi y'amabombo dufise none wumva n'ubundi urwo rucanjo ruza kutumarira iki kandi n'ubundi isuku rizoguma ari rike ku vyerekeye n'amazi ikindi kibazo naco tuca tugenda guhura naco ni ikibazo c'isuku rike kiyerekeye n'utuzu twa sugumwe amatwarete ugira ngo uriyimvye imetero imwe ushikiriye ushishikira amazi ku metero imwe n'inusu w'inanasi metero zibiri amazi aba yuzuye inamoro sandrine ni umurundi wo mu nkambi ya mulongwe ari mu kigero cy'imyaka mirongo ine y'amavuko ubu yavuga yuko mu kwezi kwa munani yarwaye korera kuri ubu ahamagarira izindi mpunzi kuyikingiza bakwiye kuducandaga ta- ata n'inzu n'imwe basimvye no mu kibembe bakajayo bakaducandaga twese kubera turi igihugu kibanyi aha hepfo mu kibembe turi bamwe nzogenda nsaba amazi mu kibembe bazompa amazi yagwayikorera izomfata nshe ndamugurire ko imboga azizanye korera n'ubundi zogaruka irene ifate umuyobozi ushinzwe ingingo mu ntara ya Kivu y'epfo muganga joseph matumanya agaragaza yuko abantu igihumbi ari bo banduye korera abandi ijana irabahitana mu gihe cy'umwaka umwe uyu muyobozi avuga yuko uturere twibasiwe cyane n'iki cyorezo cya korera kurusha utundi ari utwegereye ikiyaga cya tanganyika ndetse n'ikiyaga cya kivu vedase ngabo ijwi rya amerika uvira urakoze mugenzi wacu vedasite ngabo tukiri muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo harabaye igikorwa cyo kwiyamamariza amatora yo muri bibiri na mirongo ibiri na kane azoba kuri kuri iyi tariki ya mirongo ibiri uku kwezi yamara mu duce twa masisi na rucuru ayo matora ntazoba Uh, ndi kumwe na mugenzi wacu edi gwema hano muri studio atubwire uko ariko arakurikirana hafi iyi nkuru edi yifashe gute iyi nkuru Uh, urakoze oriyani ayo matora ateganijwe tariki ya makumyabiri z'uku kwezi nk'uko wari ubivuze ni amatora y'abadepite amatora uh, y'umukuru w'igihugu ndetse n'inzego zitandukanye z'ibanze gusa nk'uko wari ubivuze mu duce twa masisi na rucura aho ni muri kivu ya ruguru ayo matora ntazaba ibi byatangajwe na perezida felix tshisekedi avuga ko avuga ko impamvu nyamukuru ari ikibazo cy'umutekano umutekano muke muri utwo turere mu kanya rero maze kuvugana na depite ayo bangira safari uyu ni umudepite ku rwego rw'igihugu bivuze ko uh, abaturage batazaba bafite amahirwe yo gutora ubahagarariye mu nteko ishinga amategeko kubera ko atazaba icyo gihe rero bivuze iki nibyo mbajije depite safari ariko abanza atubwira uko ikibazo cy'umutekano cyifashe muri aka kanya ukuntu bifashe ni uko muri masisi rucuru amatora rero ntabwo azaba muzi ko kariya karere gafashwe hariho ibice bifashwe n'abanzi bacu ba M23 icyo dutegereje ni uko gusa inyuma yo gutsinda intambara kuko tuzi dufite icyizere cy'uko guverinoma ya Congo izatsinda ifatanyijwe n'abasore bacu b'abazalendo tukimara gutsinda iyo ntambara seni yatwemeye ko izareba ukuntu yatwohereza amamashine ikaduha iminsi mikeya ariko ahubwo ikohereza amamashini menshi ku buryo bishobotse mu minsi cumi n'itanu twakora batanga amakarte inyuma ibindi bikorwa by'amakampani n'amatora agakurikira noke amatora ya masisi na rucu azaba ako azaba igihe amahoro azaba amaze kugaruka abaturage bakabasha bakazabasha gutora abadepite kuko perezida we azaba amaze gutorwa hanyuma depite safari uh, gutsinda uh, iyo ntambara ni kimwe uh, gutegura amatora ni ikindi mu gihe iyo ntambara muvuga ko yaba leta cyangwa se n'abandi ifatanije nabo izaba yatsinze ayo matora aribwo ayo matora azaba igihe bigoranye bigafata umwanya munini bwo bizagenda gute nk'amwe mwari musanzwe muhagarariye abaturage muri utwo duce bizagenda gute kuri mwebwe icyo kibazo twakigejeje ku kuye constitutionnelle niyo izafata icyo icyemezo duva mu minsi hano iri imbere izabasha gufata iyi cyemezo ariko nta kuntu igihugu cyabaho kidafite abantu bahagariye uturere kandi uturere dufite ibibazo by'umutekano by'intambara nduva ntabwo abanyagihugu bashobora kwemera ko twagira inteko nshinga amategeko idafite abantu bahagariye abo baturage dutegereje ko kuriye constitutionnel ifata icyemezo kuko niyo ifite ubwo burenganzira se niyo ikoresha amatora kandi se niyo iri tayari donc igisigaye gusa ni umutekano igihe umutekano uzaba umaze kuwugaruka izahita ikomeza gahunda yazo kuko yo yamaze kubyitegura byose hanyuma ku bijyanye n'umutekano muri ako gace ejo twabonye itangazo ryasohowe na leta zunze ubumwe za amerika uh, ivuga ko uh, habayeho ukumvikana hagati y'u rwanda ndetse na kongo ku buryo habaho agahenge k'amasaha mirongo irindwi n'abiri uh, ako gahenge karahari muri iki gihe sinabimenya neza kuko ngewe duva iyo tangazo ya sosiyete muri masisi kandi tukaba dufite ikibazo cy'amakomunikasiyo bafite amakuru yose ako icyo nzi cyo ni uko imirwano iracyari amakuru ya nyuma nabonye niba atari mu gitondo ejo bari barimo kurwana ako gahenge sinzi niba karatangiye cyangwa kazatangira ryari ako icyo twebwe dushaka ni uko intambara roho irangira ntabwo dushaka agahenge dushaka umutekano urambye hanyuma nk'amwe muhagarariye abaturage iki kibazo mubona amaherezo yacyo ari ari ayahe ku ruhande rwa leta ya kongo ivuga ko itazumvikana n'umutwe wa emu makumyabiri na gatatu ivuga ko ishyigikiwe n'ingabo z'u rwanda emu makumyabiri na gatatu nayo ikavuga ko ikeneye ibiganiro na leta kugira ngo ibibazo byayo bijye ahagaragara kandi bibonerwe umuti amaherezo murabona ari ayahe Ega mugomba kumva namwe mukicara mu mwanya w'abaturage b'abakongomani bamaze imyaka makumyabiri zirenga mu ntambara ibiganiro byarabaye kenshi ntabwo ari ubwa mbere ibiganiro byarabaye ariko solisiyo ntiboneka inyuma y'ibiganiro tena iyindi ntambara ikaza urebye neza urebwaje abaturage benshi bo muri congo mu bice byose bitandukanye bya congo atari gusa no muri este abenshi bashaka yuko intambara irangira ariko congo ikoresheje ingufu zayo atari byo kuvuga ngo ni amahanga ibashyize mu bintu by'ibiganiro kandi ibiganiro byamaze kugaragara yuko nta mwanzuro bifata bigaragara depite ayo bangira safari ndagushimiye cyane ku bw'akanya uhaye ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire nuko murakoze
radiyo ijwi ry'amerika tubibutse ko mwese muri ko mubanya kumviriza ijwi ry'amerika isamiraniro washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiringo cyo kwiyamamariza amatora ategekanijwe ku igenekerezo rya mirongo ibiri ry'uku kwezi gisigaje iminsi icenda gusa abanyepolitiki bariko barahiganwa ikibanza c'umukuru w'igihugu bashika kuri mirongo ibiri na batandatu mu kiganiro muri sanga bamwe mu banyepolitike baturuka mu ntara yo mu buseruko zirimwo intara zituwemwo n'abatazoshobora gutora kubera ibibazo vy'umutekano bagiye kutubwira ukuntu babonye ico gikorwa co kwiyamamariza amahirwe y'umwe umwe mu banyapolitike biyamamaje hamwe n'icyo biteze muri ayo matora abatumire ni dr salomon baravuga ari mu gihugu mu gihugu cy'ubusuwisi na muhizi muheto ari ikinshasa babwiye mugenzi wacu frederic nkundikije ukuntu babona ibikorwa byo kwiyamamaza hamwe n'ayo matora yimirije dr salomon niwe abanza
bakunzi b'ijwi rya amerika umwaka urashize tubategurira ikiganiro cy'ubuzima bungabunga ubuzima ikiganiro tubagezeho dufatanije na flash tv yo mu rwanda buri wa kane na buri cyumweru ku ijwi rya amerika gitambuka kuri radiyo kuwa gatatu ndetse no ku mbuga zacu zose nimutubwire nyuma y'umwaka icyo kiganiro mwacyakiriye mute cyabafashije iki mu buzima bwanyu mutwandikire mubinyujije ku rubuga rwacu rwa facebook
radiyo ijwi ry'amerika muradutunga reka tubashikirize inkuru yerekeye mu burundi uyu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na gatatu ugiye kurangira abakenyezi bo mu ntara ya makamba bataciye ku ishuri batarashobora gukoresha ubuhinga ngurukanabumenyi kuko benshi muri bo ataburyo bafise bwo kugura amatelefone kandi batazi n'iyo bitaye batazi no kuzikoresha ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye iriya yindi nkuru twababwiye nayo nyine murashobora kuyibona kuri site yacu internet kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu VOA reka dutege amatwi inkuru mu Burundi ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba hari abakenyezi bakubwira ko ibya telefone bitabaraba abandi bafise telefone nto bakunze kwita gahinda bashobora kuzigura amafaranga ibihumbi mirongo ibiri na bitanu by'amarundi kandi zarabagoye kuronka byarampanze kubera ubuzima bungoye nshomeye eh kugira ndayironke ndiruka gose iyi ntoya umukenyezi kuronka telefone nini hari aho bigora kuko uburyo bw'abantu si bumwe hariho abashobora kuzironka ariko mu gice kinini c'abakenyezi mbona ndabona ko bitoroshe kuyironka abakenyezi si cyo kimwe n'abagabo abakenyezi ni bake bafise amatelefone abo nibo bafise amatelefone cyane kuko umugabo benshi usanga ari abagabo bafise telefone ntibibuke kugira bayironse umukenyezi nawe benshi mu bafise telefone zikuze bita ibitabu bazikoresha mu guhamagara gutera udukuru no kwinezereza ariko hari n'abandi bamaze kumenya ko iruhande y'ako kamaro telefone ngendanwa ikuze ariko irumara mu mwuga umuntu aba asanzwe akora shukurani donata ni umupfasoni atunzwe n'umwuga wo kubarira agira ati nkoresheje telefone biramfasha gukorana neza n'abampaye akazi bwa mbere na mbere turahana amanimero n'abakiriye hanyuma rero tukaca tuzihanye twahanye randevu wamukiriye akantelefone akambaza ati woba warahejeje kunshonera nanje canke nkamubarira ati emukiriye ntuzitore ya nkuzu nahejeje kuyishona ikigira kabiri kandi telefone iramfasha mu kurabamwo amamodere iyo umuntu ampaye modere nca nkuma ndahiraba muri ya telefone ukaca usanga nta na hamwe nihenze ikindi bimufasha ni ugusoma ubwenge ukugena ahandi bashona ibigezweho kandi bigatuma aronka abamusaba kubashonera impuzu benshi telefone irafasha cyane na cyane cyane izo zikuze kuko urabonamwo imodeli utaruzi ukaca uyishyira mu bwenge ukaca ugira ati nkinge ndabe ino modeli ko ndayishobora ukaca ugumushona wisunze ya telefone felicite kamariza asokoza abapfasoni ku mugwa mukuru w'intara ya makamba nawe nyene hari ubuhinga bwo gusokoza abapfasoni avoma ku buhinga ngurukana bumenyi ndashobora kuja nko kuri youtube nkaca muri recherche nkandika nimba nkeneye nka coiffure z'amanatirere nkandika coiffure naturelle africaine cyangwa nkandika coiffure naturelle de mariage hama zikaza nkaca nza ndarondera rero iyo mbona inshimishije cyangwa igezweho yobera abakiriya banje ku buryo nanjye ndayishoboje umukiriya wanjye agiye nko mu rubanza abantu bose bazavuga ati uyu muntu araberewe nkaca nza ndiyungura ubwenge rero si ibyo gusa felicite araranga ibyo akora akoresheje urubuga hwaniro whatsapp mu kugurisha ibyo akora felicite kamariza amaze kubona akamaro k'urubuga hwaniro mu mwuga wo gusokoza yifuza nawe kugira umurongo wiwe kuri youtube kugira ngo ahacishe ibyo akora hanyuma atere imbere kurushaho ndashaka kuzogisha kuri youtube kuguruza cane y'iwanje kugira nze ndashiraho ibyo nkora hariho n'abakiriya mba nakoreye ibi ibintu byiza nkabasokoza cyangwa nkabasuka bakaberwa abakiriya benshi baransaba gufotora amafoto yabo mba nashokoje nkabishyira ahantu ku buryo umukiriya aza akavuga ati ndabe ibyo washokoje abandi nkaca ndabimwereka ndafise umugambi ariko sindabishikako ariko ndafise umugambi mu minsi ya vuba nzoyirata donata nawe asanzwe akoresha telefone mu kubika kubikura no kurungika amafaranga ati ubu buhinga bufashije abatari bake kubaho uretse ico telefone nini ziramara irungu kandi zirungura ubwenge naho woba uri mu byiyumviro bitari byiza ushaka kuja ugasamara ikakungura utuntu kuri youtube kuri facebook gutyo ukaza uraraba udukuru n'utundi hari igihe usanga hari amagurupe usanga harimo ibyigwa kanaka ari nk'ibyo ukurikirana ugasanga uriko urabiraba ikigwa kanaka urakirabye urashobora kubona inyishu yacu bikoresheje na telefone daniela niteka umwigisha wo muri kaminuza y'uburundi mu gisata co kumenyesha amakuru n'ubuhinga bijanye aradondagura tumwe mu turusho two gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi sanga umuntu arashoboye kwiga umuntu arashoboye kungura ubumenyi yaciye muri ubwo buryo atarinze kumbuye gutanga umwanya munini n'uburyo bunini kugira ngo akore ivyo bikorwa hari ndetse n'abadandaza ugasanga uh, bimwe mu vyo bakora ari nko kurangura ari nko kugurisha ari nko gukora gukora ibikorwa bitandukanye urabikoze uciye ku telefone bitagusabye yuko urinda gushika kure urinda gutama uruha ugasanga ivyo birakuvuniye urugendo kandi bitumye ucungura umwanya mu bijyanye no gukoresha ubwo buryo ugasanga ndetse hariho n'abakora imigambi ahanini cyangwa ibikorwa byo kwiteza imbere bihagaze kuri ubwo buhinga ngurukanabumenyi mu bijyanye n'uburimyi n'ubworozi abakenyezi baremeza ko ubuhinga ngurukanabumenyi bufasha guhindura ukugena umurimyi cyangwa umworozi yari asanzwe akora umwuga wiwe yahora yorora ku buhinga bwa kera agahinduka agakoresha ubuhinga bwa kijambere kandi umwimbu ukiyongera ariko basaba ko boronka aho bigira ubwo buryo aho barabira amareresi y'ukugene bikorwa ahandi abirimizi benshi rero usanga izo telefone nini atazoba afise nta n'ibigo bikoresha ubwo buhinga ngurukanabumenyi bubegereye kugira ngo bashobore kuja kuvoma y'ubumenyi iyo rero ni intambamyi kuri benshi ngo bashikire ubwo buhinga ngurukanabumenyi bushobora guhindura ukugene basanzwe babayeho daniela niteka umwigisha muri kaminuza y'uburundi mu gisata co kumenyesha amakuru n'ubuhinga bijanye amenyesha ko bakoresha ubuhinga ngurukanabumenyi bagera ku bice by'ijana mirongo ibiri na kimwe abakenyezi rero bakoresha ubwo buhinga mu burundi ni bake cane nk'uko bisanzwe bimeze kw'isi mfashe nko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu bagira bati abakenyezi bari inyuma ku bice bishika kuri mirongo ibiri na bitatu ku ijana Ah, muri uyu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na bibiri ubwo butandukane bwari bwagabanutse Ah, hari ubutandukane bugera nko ku icumi ku ijana bisigura yuko abakenyezi bataraja ku rugero rumwe rw'abagabo canke urugero rumwe rwo gukoresha ubwo buhinga eka n'abakenyezi b'abahinga muri ibyo bisata baracari bake cane bikemezwa na daniyela niteka ikindi kiboneka muri ivyo vy'ubuhinga ngurukanabumenyi mu iterambere ryavyo ni uko abakenyezi bakora mu buhinga bwo guteza imbere ivyo bisata abo twe kwita abaconcepteur abadeveloppeur de contenu de logiciel bakiri bake cane ugereranije n'abagabo aha rero bikaboneka yuko usanga kumbure ko batiga ivyo bisata ngo babiteremwo imbere ngo babihimirizwemwo ugasanga babonetse ari bake cane cyane beatrice ndayishimiye umukenyezi w'imboneza mu ntara y'amakamba nawe aremeza ko abakenyezi b'abirimizi ari bake bashikiriwe n'ubwo buhinga kandi bwo bagirira akamaro kanini mu kurima no korora kijambere mu kubika neza umwimbu kuwuhingura no kuronka amasoko y'ibyo barimye mu bakenyezi birimizi by'ukuri ubwo buhinga ntiburashika uretse n'uko bushika mu bakenyezi birimizi n'abakenyezi baciye ku ntebe y'ishure si bose barashikirwa n'ubwo buhinga kuko ibyo bakoresha ntibarashobora bose kubironka cyane cyane muri aya matelefone ngendanwa si bose bazifise abakenyezi rero barakwiye gutahura kuba ibintu byahindutse ntibasamare canke bibaze ko telefone ataco zimaze ahubwo boyishira mu bikoresho nkenerwa bituma umukenyezi atera imbere kuko bitagenze uko iterambere rizobasiga nk'uko barubike mari konsesa wo mu ishirahamwe ry'abakenyezi bahungutse abibona turafise imigwi y'iterambere dukorana eh, cyane eh, abandi bose dusanzwe dukorana mu ntara cyangwa mu makomine cyangwa abakenyezi bakora urudandaza ni ukuvuga yuko turashyiraho uburyo bwo guhanahana amakuru ku buryo inkuru umuntu ari mu kirundo umuntu ari ngozi umuntu ari eh, mu cankuzo umuntu ari bujumbura aronka inkuru bitagoranye ibyo rero bishobokera abantu bakoresha nka whatsapp muri iryo shirahamwe afrabo baratanguye kumenyereza abakenyezi gukoresha ubuhinga ngurukanabumenyi mu guhanahana amakuru no kwigishanya cane cane ku bakenyezi bakora urudandaza ndengambibe twe turakorana n'abakenyezi bakora urudandaza njabukambibi kugira ngo bashobore guhanahana neza ibidandaza kugira ngo bashobore guhanahana neza amakuru turashyiraho amarezo ugasanga nk'abakenyezi dufate bo mu gatumba barafise ingene bavugana n'abakenyezi ba- bakora urudandaza ba- bawuvira abakenyezi bo ku ruhande rwa eh, rwa- rwa mabanda barafise ingene bavugana n'abandi bakenyezi b'i tanzania kugira ngo bashobore guhanahana ibidandazwa byoroshye Diane Ndose arongoye ishirahamwe ry'abamenyeshamakuru b'abakenyezi ati natwe nyene ntitwasigaye inyuma iryo shirahamwe ryaratanguye guhimiriza abamenyeshamakuru b'abakenyezi gutanga canke kwakira amakuru babicishije ku mbuga hwaniro z'amaradiyo n'ibindi bimenyeshamakuru abakenyezi bo mu gihugu hagati nabo bakarihirizwa ubwenge ku bijanye n'ukugene ubuhinga ngurukanabumenyi bukora kugira ngo ntibasigare inyuma mu iterambere Ah, no hagati mu gihugu mbere eh, ha- ni ukuvuga hacajamwo nuko n'abakenyezi mu bisanzwe babirimitsi biga gusoma no kwandika sinovuga ngo gusoma no kwandika gusa ahubwo no kwiga baka nabo baba bacirije amashuri hagati bamwe bahereza mu mwaka w'icenda baba bigeme se bakagira amahugurwa bagakarishirizwa ubwenge ntibakoreshe gusa nk'amatelefone kugira abatelefone gusa ariko bamenye kuja kuri izo mbuga bamenye ibihakorerwa Ibyo bizotuma buguruka amaso bamenye ahari amasoko y'ibyo bimbura canke bahingura haba mu gihugu canke hanze yaco. Uwurongoye ishirahamwe ry'abamenyesha amakuru b'abakenyezi Diane Ndose asaba leta kugwiza umuyaga nkuba kuko ubwo buhinga busaba ko abantu baba bafise umuyaga nkuba.
aho niho turangirije amakuru n'ibiganiro twabateguriye kuri ino saha ibindi murashobora kubironka byinshi kuri mbuga zacu za interinete we zitatu akaburungu radiyo yacu voa ni site yacu mwari muri kumwe na oriyani itanga ishaka turabashimiye mwese